ఇది news with America ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri tariki imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo abadepite bo mu rwanda basaba kandi basanga hakwiye guteganywa ibihano biremeye ku muntu wese yokwagira no guhohotera umwana umuntu ukoze ku mwana no kumureba nabi byonyine nta nubwo ari no kumusambanya akwiye kuba abanza agatekereza kabiri gatatu ku buryo yumva ko na rya jisho rishobora kuvamo cyangwa niba ari n'akaboko kamukozeho kari bucike uyu ni umwe mu badepite bo mu rwanda mu kiganiro bagiranye n'abahagarariye ibiro by'umushikirizamanza w'u rwanda mu nama nshingamateka baganira ku bibazo vy'amabi akorerwa abana yamara imbere yuko dushika kuri iyo nkuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli turahere muri amerika abademokarate mu nama nshingamateka umutwe w'abadepite barasohoye urwandiko rutegeka umushingwamanza wa perezida donald trump yitwa rudi juliani gutanga inyandiko zerekeye igihugu cya ukraine ni mu gihe bakibandanya iperereza ku byaha perezida akekwa ko byotuma aregwa akaburana yagiwe n'ibyaha agakurwa ku butegetsi komisiyo zitatu z'inama nshingamateka ikurikirana iby'iperereza y'imigenderanire mpuzamakungu n'iyo kugenzura ibikorwa bya leta zatangaje iyo ngingo ejo ku munsi wa mbere basabye kandi amakuru ku bantu batatu bakorana na rudi juliani ku munsi wa mbere ejo nyine trump yarifatiye mu gahanga abademokarate batanguje aya matohoza cyane cyane umukuru wa komisiyo y'abashingamateka igejwe iperereza adam shif amwagiriza ko yahemukiye igihugu tukivuga kuri amerika kandi perezida wa leta z'ubumwe za amerika yarasabye umushikiranganji wa mbere wa australia gufasha gutesha agaciro amatohoza yakozwe n'umushyikirizamanza adasanzwe robert mura ku ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora muri amerika ibi byatangajwe n'ikinyamakuru cyandika the new york times cyandikira aha muri amerika icyo kinyamakuru the times cyanditse kuri uyu wa mbere ejo ko trump yatelefonye umushikiranganji wa mbere wa australia scott morrison amusaba gufasha umushikiranganji ajejwe ubutungane william bare kwegeranya amakuru azofasha gutohoza ku matohozwa yakozwe na mura the times kivuga ko aya makuru cyayahawe n'abategetsi babiri bo muri amerika bazi iby'iyo telefone ibitero by'indege za leta z'ubumwe za amerika muri libiya byarishe abarwanyi indwi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu nk'uko byashyikirijwe n'inteko za amerika ziri ku mugabane wa afurika afurikome kibaye igitero kigira kane amerika ikoze muri uku kwezi kuri uwo muhari w'iterabwoba mu gisagara cya murukuze mu bumanuko bushyira uburengero bwa libiya amwe mu maraporo avuga ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bari hagati y'amajana atanu n'amajana indwi na mirongo itanu aribo bari mu gihugu ca libiya umushikiranganji wa mbere wa sudani yarabonanye n'umukuru w'abarwana mu ntara ya darfur aba mu bufaransa nk'uko byashyikirijwe na perezida emmanuel macron ejo ku munsi wa mbere ni icyizere ko yoba ari intambuko ihambaye ku mahoro muri icyo gihugu cyo muri afurika y'ubuseruko cyasinzikajwe n'intambara perezida macron yabwiye abamenyeshamakuru ko yafashije kugira iyo mubonano hagati y'umushikiranganji wa mbere abdallah hamdoke hamwe na abdulwahide nuru ushoboke hamdoke yashikirije ko yaganiriye na abdulwahide nuru ku mizi y'intambara muri sudani hamwe n'uburyo yotorerwa umuti abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara mu myiyerekano mu gihugu cyose cya hayiti ejo ku munsi wa mbere ku kamo batewe n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abarwanya ruswa mu ntumbero yo kuremera perezida jovenel moise atange imihoho ku murwa mukuru paul o prince igipolisi carahanganye n'abariko baragerageza guturira igituro c'igipolisi ku masanganzira y'amabarabara ari hafi y'ikibuga c'indege ariko barashoboye guturira imodokari y'igipolisi banakomeretsa n'umumenyeshamakuru perezida moyize ntarasubira kuja ahagaragara canke ngo agire ico ashikirije kuva aho ashikirije ijambo igihugu ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icenda aho yagerageje guhoyahoya abanyagihugu bashavuye no kwegeka ibiba ku batavuga rumwe nawe intumwa yawo ni muri siriya yashikirije jo ku munsi wa mbere ko itanguzwa ry'umurwi uhuriwemwo abegwa n'ibibera muri siriya uzobushinzwe kwandika ibwirizwa shingiro rishasha kikaba ari ikimenyetso cy'ibyizigiro kuri ico gihugu catabaguwe n'intambara ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'uku kwezi kw'icenda umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterese yatangaje ko leta ya siriya ya bashar al assad hamwe na komisiyo ijejwe ibiganiro bemeranije gushiraho umurwi wandika ibwirizwa shingiro rishasha uzofashwa n'ishirahamwe mpuzamakungu oni iyo ntumwa ya oni muri siriya geyire pedersene yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere ko uwo murwi uzogira inama yawe ya mbere ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi i geneve mu buswise n'abategetsi ba siriya na iraki barahuriye ku rubibe rwo mu buraruko ivyo bihugu bihana kugira barwugurure ku mugaragaro inyuma y'uko urwo rubibe rwari rwugaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho muhari map burundi usaba umukuru wa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi guhagarika mu mabanga reveriendi kuriyo asanzwe atwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi inkuru yateguwe na mugenzi wacu eroje wirikaneza mu rwandiko umuhari mape burundi wandikiye fifa ugira uti mu bisanzwe aho urwego rw'ubutungane rwigenga amajambo aherutse gushikirizwa na reveriendi kuri yo ku mugaragaro yari ahagije kugira ngo akurikiranwe ku caha nk'uwagize uruhara mu bwicanyi ukongera kuti amategeko agenga amashyirahamwe yo mu bihugu yegukira fifa ategerezwa kubahiriza ingendo z'intwari ibereye hanyuma akigengesera kuterekana aho umuntu yegamiye mu vya politike n'amadini niko umuhari mape bandanya uvuga ugashimangira ko wasanze umukuru w'inama nkengurazamateka y'uburundi akaba anatwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu atavyujuje usaba umukuru wa FIFA kumuhagarika muri ayo mabanga vuba bwango no gukora amatohoza ku vyaha yoshobora gukurikiranwa ko mu nyuma uwo muhari ukemeza ko ivyo ndikuri yashikiriza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu binyuranye n'akarangamutima ka FIFA ko kubahiriza kiremwa muntu ku itariki ya cumi n'imwe ukwezi kw'icenda uyu mwaka niho reveriendi kuriyo mukuru w'inama nkenguzamateka y'uburundi yashikiriza ayo majambo hari mu nama ariko agirisha abanyagihugu bo muri komine marangara intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi turashimiye abo mu ntara ya bururi ubwa mbere igihe najyayo muri komine matana hariho umuntu yitwa kaburimbo yari afite ngo santere do sante akazashyiramo abantu abaforoma igisoda kaburimbo yari ikibiki umunsi njyewe nababwiye ni kaburimbo ndamukeneye umutwe canke akomeye imiliyoni zitanu abona canke yapfuye turamukeneye kaburimbo imiliyoni zitanu izo natanze umuzana umutwe atara zitanu ihiganwa ryo kumurondera nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abenegihugu ngo ikomine ari umwe ni ukumukuramwo haba hasigaye gusa kubaza imana y'uko umuntu aba acumuye akingiye intama zayo nicyo umuntu aba asigaye kumenya mana none jewe ko aba bantu bari bamerewe nabi abantu ikomine yose uwo muntu nkaba ndamukuyemo ariwe yarabamereye nabi none ngize ikosa gusa ku mutekano w'igihugu ni ukwambara urwaga uwo mugabo kaburimbo avugwa ijwi rya amerika ryahavuye rimenya ivyiwe amazina yiwe ni pascal ninganza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe yari asanzwe ari umusirikare yagirijwe kwigishiriza urwaruka ivya gisirikare mu nzu yari mw'ivuriro matana mu ntara ya bururi mu manuko bw'uburundi ahasanzwe avuka iyo nzu yari yiwe mugabe iryo vuriro ryari ry'uwundi muntu aba mu ntara ya rumonge mu manuko bushira uburengero uwo mwaka inzego z'umutekano zaroye kumurondera ariko zisanga yabimenya carahunga mu nyuma n'umuryango wiwe uramukurikira uwundi mugabo yitwa sayidi yahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca leta umuhungu wa nyene iryo vuriro niwe mu nyuma yahavuye yicwa gufatwa amaze nawe nyene kurusimba kuri iryo vuriro ijambo ry'umukuru w'inama nkenguzamateka ryanditswe ko vyinshi mbere no mu binyamakuru mpuzamakungu harimwo la libre belgique c'ababirigi eka n'abahanira agateka kazina muntu nka pacifique ninahazo twari shirahamwe fokode rikorera hanze y'igihugu niko kuko birabaje kumva umutegetsi wo ku rugero rwiwe agacira urubanza rwo gupfa umuntu atanamuhaye akanya ko kwisigura ngo yisigure ku vyo ariko aragirizwa umuntu agasigara yibaza aho reveriyani ndikuri yakura ubwo bubasha bwo guca urubanza rwo gupfa mu gihe n'amategeko y'u Burundi atemera na gato igihano c'urupfu ku rugero rugira kabiri naho umuntu aca asigara arabazwa kandi n'ingene reveriyani yiha ububasha bwo gutegeka abarundi ko bashobora nabo gufata uwo bashatse bakamwica aho bashakiye kubera ko bamwiketse ko yoba ari ushobora guhungabanya umutekano umuntu yasigara yibaza ati uyu kaburimbo ni uwo reveriyani ndikuriyo yavuze mbega wabangana gute abo amaze gutangira amafaranga batigeze bavugwa iyo bamaze kuzanirwa imitwe ingana gutwe ho nko muri ndondeza dusigaye twibaza tuti ba bantu bafatwa bakabugwa iyo barengeye nkeka imitwe yabo ikijanwa kwa reveriyani ndikuriyo nkabona kandi ko bije vyemeza ivyo raporo ya onu yaheruka gusohora ko abategetsi bakomeye mu burundi barimwo mu vyaha bikomakomeye biriko birakugwa mu burundi ariko François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishirahamwe izere ntiwihebure asanga ahubwo Bwana Ndikuriyo yavuze ivyajejwe nk'umuyobozi ikintu citwa umutekano w'igihugu w'abenegihugu bifise agaciro kaniniya cane umuntu wese aba afise uwo mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu igihe igihugu kimumenye giteza kumuburizamo si mu Burundi gusa si muri Afurika gusa turavyumva no mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi bimeze uko nyene igihe igihugu kimenye ko hariho umuntu ariko arate gutegura guhungabanya umutekano w'igihugu gitegerezwa kubimuburizamo ku bwanje rero numva ko gukingira iteka n'itekano ry'igihugu ari vyo abategetsi b'igihugu baba bafisemwo ico novuga lo devoir principal ni bisanzwe rero ko bashobora gukoresha imvugo ituma n'uwari afise ako gatima aca avuga ati bamenye reka ndabihebe reveriyende kuri yo ntaragira ico avuze canke ngo asigure aya majambo bamwe bamwagiriza ko atabereye ku mutegetsi nkawe gusa ku rubuga rwa twitter gabibu gaga umuvugizi we yanditse agira ati kaburimbo umumenyereza akaba n'umuhuzabikorwa wa sindumuja yari yahamagariwe kwishikana imbere y'uko atakomoka uwo yanyuruje abantu benshi abandi akabica agatega n'abadandaza ku ibarabara rn7 ntiyafashwe ewe ivyo kwicwa vyo vyihorere hariho n'abandi batari bake banditse basigura ko bibaje rwose kubona abantu basimbiye ku majambo yavuzwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'uburundi reveriyende kuriyo mu gihe umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame aho uravuga yasumba yavyeruye ariko ntihagire urugoborora eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutaba tuvuga rumwe baradutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
mu rwanda ibiro by'umushikirizamanza mu gihugu bisaba inzego zose kurwanya amabi akorwa bishingiye ku gitsina akorerwa abana b'abakobwa kubera icyo kibazo kimaze kuba ndanse mu rwanda mugenzi wacu asumuta kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru mu nama yateguwe n'abagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko ku kibazo kijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana yahuje urwego rw'ubugenzacyaha bw'igihugu rib polisi y'igihugu ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha hagaragajwe ikibazo gikomeye cy'imibare y'abana b'abakobwa basambanywa yiyongera umunsi ku munsi munsi imibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha igaragaza ko iki kibazo cyo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'umunani gimaze gufata indi ntera rib isobanura ko mu mezi umunani y'uyu mwaka imaze kwakira ibirego by'abana basambanijwe bisaga ibihumbi bitatu magana atanu ariko abana b'abakobwa batewe inda bo imibare yaturutse muri minisiteri y'ubuvuzi cyane cyane igenda ikurwa mu mavuriro ya leta igaragaza ko abatewe inda bamaze kurenga ibihumbi cumi na bitanu madamu isabel karihangabo umunyamabanga mukuru wungirije wa ribu avuga ko nubwo iki cyaha gifata indi ntera bagifite ingorane zo kugikurikirana iri hishira rya mbere rituruka kuri abo bana ubwabo abo bana kenshi bibwira yuko bari mu rukundo n'ababahohotera hari n'aho dusanga ubuyobozi bumwe na bumwe bw'ibanze nabwo bufatanya n'abakoze ibyo byaha mu kubahishira ahandi nanone tubisanga ni uko n'ubundi ababikoze batera ubwoba abo bana cyangwa ababyeyi babo kubera yuko iyo umwana yatewe inda ubu noneho hapimwa dna test ise w'umwana akamenyekana ari nawe uba yarasambanyije uwo mwana hatangiye no kuboneka indi mbogamizi y'uko abo bagabo barimo guca inyuma bakareba uko bajya kwicisha abo bana batarajya gupimishwa ikibazo kimaze kuvugwa inshuro nyinshi n'inzego zinyuranye ariko aho gucika kirarushaho kwiyongera ubushinjacyaha bw'igihugu bugasaba ko iki kibazo cyaba icy'igihugu aho gukomeza kurebwa n'urwego rumwe tete mariyusi ni umugenzuzi mukuru w'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda abanyarwanda ntabwo barumva neza uburemere bw'icyaha cyo gusambanya abana iyi myumvire mu by'ukuri ikwiye guhinduka ikintu cyitwa gusambanya kigafatwa nk'ishyano twese tugahaguruka tukakirwanya turacyafite ikibazo cy'ibimenyetso iyo ugiye kureba ibimenyetso usanga bitakara bigendeye ku kubera ko abantu batazi uburyo bakwitwara mu gihe habaye iki cyaha ugasanga umwana bamufashe we ubwe ahise yihutira koga ibimenyetso bikaba biratakaye cyangwa se n'umubyeyi mbere yo kumujyana kuri ribu cyangwa ahandi agomba kujya akabanza akamukarabya turacyafite ikibazo cyo kugera ahabereye ibyaha hahandi mu by'ukuri tuba dukwiye kujya niba ari ku mashuka amashuka tukayafatira niba ari ibirago iki kirago tukagifata niba ari imyenda ibintu byose by'ahabereye icyaha turacyafite iki kibazo ntabwo abantu barumva neza ko abana badakwiye kujya mu mirimo imwe n'imwe bari bonyine abadepite nabo bunze mu byo abashinzwe gukurikirana ibi byaha basaba inzego zishinzwe guhana abasambanya abana ko abafatirwa muri ibi bihano bakwiye guhanwa by'intangarugero ikibazo cyo guhohotera abana cyangwa n'abantu bakuru gikwiye kuba ikibazo cya siteti ntabwo ari ikibazo cy'umuntu cyangwa se cy'abantu runaka bakwiye kuba bakira nabo bonyine gusa ikibazo gikomeye cyane twese kiratwugarije icya mbere dushobora kuvuga ko mu guhana iki cyaha nyabona hari n'ikibazo ikibazo cya siteti ntabwo umuntu murekura murekura kubera ko ikibazo cyabuze uwo munsi ahubwo ushobora kuba umufite nawe ugafasha kugira ngo ikibazo kiboneke ku bwanjye bugomba mu guhana harimo ikibazo abantu barabarekura gushaka ibimenyetso biri mu nshingano z'umugenzacyaha umushinjacyaha ndetse n'umucamanza ariko icyatugaragariye mu biganiro byatanzwe ni uko ikibazo cy'ibimenyetso kitarabonerwa igisubizo kuko mu bintu wenda bishobora gutuma ibintu bitanakemuka no kudahana wenda uko bikwiye ngo hari abatoroka hari ibimenyetso bibura ngo bakabarekura kandi ngira ngo n'umunyarwanda yarabivuze ngo kudakubita imbwa byorora imisega umuntu ukoze ku mwana no kumureba nabi byonyine nta nubwo ari no kumusambanya akwiye kuba abanza agatekereza kabiri gatatu ku buryo yumva ko na rya jisho rishobora kuvamo cyangwa niba ari n'akaboko kamukozeho kari bucike kugeza ubu nta muti uraboneka wo kurangiza iki kibazo kandi abana baterwa inda n'abasambanywa bakiri bato babakomeje kugaragaza ingaruka z'inkurikizi y'ibyo baba bakorewe zirimo izo ko bamwe batakaza amashuri uburwayi baterwa n'uko basambanyijwe bakiri bato kubyara abo badashoboye kurera no kuba hari abirukanwa mu miryango bakaba inzererezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu mu gihugu senideyaje uranebagura ingingo ya onu y'ukongereza ikiringo c'abahinga batatu bajejwe gukora amatohoza kw'ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu muri ico gihugu inkuru mushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda hari mu mpera z'indwi heze aho akanama k'ishimwe mpuzamakungu oni kajejwe agateka kazina muntu kafata ingingo yo kongereza ikiringo c'abahinga ba oni batatu bariko bakora amatohoza ku burundi abo bahinga bagize umugwi uri gukora amatohoza ku vyerekeye nyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH Commission Nationale Indépendante de Droits de l'Homme uranegura iyo ngingo CNIDH ufatira ku maraporo abo bahinga ba ONI bakora muri raporo iheruka uwo mugwi wa ONI urongowe n'umunyasenegal Dudu Dieng wemeje ko hakiri ibimenyetso bikomeye by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ubwicanyi uguhohotera no kunyuruza abantu gufungira abantu ubusa n'ibindi Sixte Vinyine Muraba arongoye CNIDH abona ko bimwe mu biri muri ayo maraporo atari ukuri amahinyu ya mbere na yuko ingene umugwi washizweho washizweho hatabanje ko e, kumvikana hanyuma ica kabiri ingene bakoze biratwengeje ku bantu twagize ubushakashatsi hariho uburyo umuntu agira amatohoza cyangwa agira ivyigwa bose ko babigenjeje ntibigeze baraba abegwa n'ivyo bibazo vy'uburundi ikindi ca gatatu uri kurasoma usanga hari ibintu bavuga ukiyumvira ko vyoba mu burundi canke ukabura vy'ukuri mu burundi hari igihe haraba ibintu bijya byo gufata ku nguvu bijyaniranye abantu bose ni mu gifaransa niho bavuga ngo de viole systematique cenjejwe agateka kazina muntu mugabe ico kintu bibaza ufata nta mukiraba sinzi ko muba murigira mubona ahantu bafashe umuntu ku nguvu ngo ni kubera ari mu mugambwe utari ku butegetsi ngo abantu bahunguka cyane cyane abahungu bavuye muri tanzania ngo baca babategera bagaca babaka ivyo bafise vyose ivyo bintu nukuri je nibaza ko ari agahomera buno ibindi abahinga ba ONI bavuga mu maraporo yabo nuko mu gihe hegereje amatora hibonekeza ukutihanganiranira mu vya politike kw'abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe na leta baburabuzwa cane cane abo mu mugambi SNL urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa aho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ntubiyakana yamara wemeza ko iyo bibaye hatogwa umuti iyo bishitse hakoneye ko duca dushiraho ubutungane buca bujaho bukaraba yuko uwagiriwe n'ikosa agahanwa ivyo rero biramaze kuba nico gituma abantu bose bagize ivyo bintu vyo kutihananira aho vyashoboye kumenyekana barahanwa twebwe ico dusaba ni uko umwenegihugu wese ahari bamufata co kimwe bataravye umugambwe arimo umuntu wese wese ahanirwe icyaha ciwe hanyuma ivyo bintu vyo gufatira hamwe nukuri nukuri tubihagarike hanyuma dutahure ko dutegereza kubana uko bigenda kose ikindi turiko turagira ni uguhamagara ayo makungu kugira ngo batahure ko agateka kazina muntu nta mabariyeri gafise twebwe tubahamagara ko boza tugakorana jewe nkazoba nzi ko komisiyo ahire iriko yuzuriza abarundi abenegihugu bose aho bari nzonezerwa mu kiganiro giheruka c'abavugizi b'inzego za leta leta jean claude karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu yavuze ko umukuru w'igihugu yamutumye kubwira abarundi ko amaraporo nk'aya adakwiye gusamaza abantu umukuru w'igihugu arahumuriza akongera akaremesha abenegihugu ngo ntibahungabanywe kandi ntibasamazwe n'ivyegeranyo bishikirizwa n'imigwi itandukanye yo hakurya no hakuno isangiye ihangiro ryo kwambika ibara uburundi n'indongozi zabwo abenegihugu basabwe kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano baje ku mirimo atankomanzi bame bibuka ko uwugutuka atagutorera ko umuvumo utabuze umuvumo ukunaga kandi ko agati gateretswe n'imana kadahenurwa n'umuyaga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi w'abahinga bawone ushizweho umaze gusohora raporo zitatu ubu wongewe ikiringo c'umwaka umwe mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi wabwiye ijwi ry'amerika ko umaze kugira urutonde rw'abakekwa ko ibyaha bitandukanye abo bahinga batatu bamenyesha ko urwo rutonde ruzohabwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi isanzwe iriko irakora amatohoza yayo ku burundi pye clave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu wandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika imaze gutanga uzitohoza ku vyaha perezida donald trump yagirizwa vyotuma aregwa akaburana yagigwa n'ivyo vyaha agakugwa ku butegetsi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu claude ganza munyamagana perezidante w'inteko ishinga amategeko ya amerika ukomoka mu ishyaka ry'abademokarate nancy pelosi yafashe icyemezo cyo gutangiza iperereza ku byaha perezida donald trump akekwaho ibyaha byatuma aregwa akaburana byamuhamagakurwa ku butegetsi cyarushijeho kugira inzitane inzira ya perezida trump yo kongera kwiyamamariza manda ya kabiri mu matora ateganyijwe umwaka utaha ibitekerezo byakusanyijwe ku matora ari imbere byerekanye ko perezida trump afite amahirwe make yo kwegukana intsinzi muri manda itaha ugereranyije n'amahirwe abahabwa abandi baperezida bakiri ku butegetsi wahabwa icyizere kiri munsi ya mirongo ine ku ijana trump icyizere icyo agishingiye ku bukungu buhagaze neza n'abazamushyigikira ngo abashe kuganza abademokarate bashobora kuzamwima amajwi ku bwinshi bakamutesha indi manda cyakora kuba mu minsi ishize harabonetse ibimenyetso bica amarenga y'uko ubukungu bushobora gusubira inyuma nabyo byashyize igihu ku mahirwe ya perezida trump yo kongera guturwa inkuruzi yo gushaka kweguza perezida trump ari nayo nzitizi nshya afite muri politiki ishingiye ku makuru yatahuwe kuwa gatatu w'iki cyumweru perezida trump asaba mugenzi we wa ukraine gukora iperereza kuri hunter biden umuhungu wa joe biden bitegura guhangana na perezida trump mu matora ari imbere aya makuru abademokarate basamiye hejuru ibiro bya perezida bimaze kuyashyira hanze agaragaza ko perezida trump yagiranye ikiganiro na volodymyr zelensky uyobora ukraine amusaba gukora iperereza ku mikoranire y'umuhungu wa biden na kompanyi ya ukraine icukura peteroli itangazo rihuriweho n'abayobozi bane ba komisiyo z'inteko bose b'abademokarate bakurikiye bakurikiranye iki kibazo mu buryo bwahuranyije bavuga ko nta gushidikanya perezida trump yakoresheje ububasha afite mu nyungu ze bwite za politiki joe biden yiyamamaza kuri uyu wa gatatu yavuze ko ari akaga ku gihugu kubona perezida ashyira imbere politiki ye bwite akayirutisha indahiro yagize ajya ku butegetsi ati inteko ishinga amategeko ikwiye kumenya ukuri kose kuri ibi kandi donald trump akabibazwa cyakora trump yabiteye utwatsi avuga ko nta kibi na kimwe yigeze akora kandi ko iperereza ry'abademokarate ahubwo rizamuhesha intsinzi mu matora y'umwaka utaha aganira n'abanyamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ku cyicaro gikuru cya onu trump yaravuze ati icyiza ni uko abazatora basobanukiwe ni nayo mpamvu bashaka amatora cyakora ni bibi ku gihugu iyi ni ingingo ikomeye impande zombi zibonamo amahirwe abo ku ruhande rwa trump bavuga ko gukorwaho iperereza kwe bizaha imbaraga abamushyigikiye bakazamutora ku bwinshi naho abacurabwenge b'abademokarate bo bagasanga urugamba rugaganisha ku kweguza perezida trump ruzatera umwete abademokarate n'ubundi bari baramaze kugaragaza ko batazatora trump muri bibiri na makumyabiri umusesenguzi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya virginia carl condick wasanga bizazamura amashyaka no kutavuga rumwe bigafata indi ntera mu gihugu ati ndabona aya matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri uruhande rushyigikiye trump urunganya amahirwe n'urumurwanya kuko hari byinshi badahuzaho kandi ibi bijyana no kuba ntawuzi neza uko ubukungu buzamera kuba hazabaho intambara cyangwa hakaboneka amahoro no kuba umukandida w'abademokarate ataramenyekana byose biratera urujijo abademokarate baracyafite akazi ko kwemeza rubanda ko bashyigikira ko perezida yavanwaho hari inyigo ebyiri ziherutse gukorwa ku byo abantu batekereza ku ngingo yo kuba perezida yavanwa cyangwa akaguma ku butegetsi zose zagaragaje ko amahirwe yo kumuvanaho ari hasi kuruta y'uko agumaho iheruka gukorwa na kaminuza yitwa unipiac yerekanye ko mu bantu ijana mirongo itatu na barindwi gusa aribo bashyigikiye ko avaho abandi mirongo itanu na barindwi bakarwanya uyu mugambi indi nyigo yerekanye ko mirongo itatu na batandatu ku ijana bakwemera ko perezida avanwa ku butegetsi mu gihe mirongo ine n'icyenda bo bifuza ko abugumaho kandi izi nyigo zombi zakozwe mbere y'uko nancy pelosi uyobora inteko ishinga amategeko asaba ko hatangizwa iperereza ku byaha perezida akekwaho byatuma akurwa ku butegetsi aburanye bikamuhama nubwo inteko ishinga amategeko yagera ku ntego yo kuvana perezida ku butegetsi ariko abasesenguzi bo basanga abasenateri baburizamo uwo mugambi n'ubundi perezida akagumaho susan page usesengura inkuru za politiki mu kinyamakuru usa today asanga inzira ya trump muri politiki igenda iba imfundanwa nubwo yizeye ko ubukungu buzakomeza kuzamuka umwaka utaha imbaraga trump yizeye ni iz'uko abamushyigikiye batamuvaho uko byaba kose ikibazo gikomeye afite ariko ni uko izo nkoramutima ze atari zo nyinshi mu bagize inteko ya amerika itora bagera nko kuri mirongo ine ku ijana uku niko uyu musesenguzi abibona kudahungabana k'ubukungu niyo turufu ikomeye trump yizeye gukinisha muri aya matora ndetse hari n'ababona ko izamuhesha amahirwe koko abasesenguzi ariko bavuga ko kugerageza kuvuga uko byagenda perezida avanwaho cyangwa ko ubukungu buzaba bwifashe umwaka utaha kandi utarawugeramo atari ikintu cyiza perezida trump abaye umuperezida wa kane mu mateka ya amerika utangijweho iperereza nk'iri nyuma ya andrew johnson mu gihumbi magana inani mirongo itandatu n'umunani richard nixon mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane na bill clinton mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ba perezida johnson na clinton begujwe n'inteko ishinga amategeko ariko bababera imbere ya sena baguma ku butegetsi batyo ni mu gihe nixon we yahisemo kwigura amaze kubona ko haba inteko ishinga amategeko na sena bamuvuyeho biteguye kumweguza nta kabuza trump ararwana no kutaba nka ba perezida jimmy carter na george herbert walker bush abaperezida babiri rukumbi batabashije gutsindira manda ya kabiri kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.